hii ni Radio Hijwi ya Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika zameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije mu burundi butumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi y'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha mujye gushikirizwa nanje frederic nkunikije umuyobozi mukuru w'ishengero ry'abangilikani mu bwongereza mu butumwa bwiwe bwo guhimbaza umunsi mukuru wa pasika yaneguye umugambi wa leta y'ubwongereza wo kurungika mu rwanda abimukira baje mu bwongereza uyu ni musenyeri Justin Welby anegura Bwongereza ku ngingo yo kurungika mu Rwanda abimukira baba bariko basaba ubuhungiro mu Bwongereza avuga ko abona bitandukanye na kamere k'Imana mu Burundi abanyagihugu baba mu bisagarano mu ntara zigize igihugu ntibaratahura neza akamaro ko kwicandagisha ikiza covid 19 aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntimutangwe ni mu kanya amakuru yacu tuyatere kuyavugwa hirya no hino ku isi abategetsi muri Ukraine batangaza ko misile z'uburusiya zahitanye abarenga batanu bo mu gisagara ca Lviv inkuru dushikirizwa na mugezi wacu Diane Ninahazwe igisagara ca Lviv kiri mu burengero bwa Ukraine kiri mu bitari bwagabwe ko ibitero vyinshi mu ntambara uburusiya bwatanguje muri Ukraine haraheze amezi abiri Maskin Kozikit atwara ico gisagara yavuze ko misile zitatu zaguye mu nyubakwa za gisirikare iyindi imwe nayo igwa mu iduka ikorerwamwo amapine y'imiduga mu bindi bisagara vya Ukraine utwigoro two kuvana abasivile mu burere burimwo intambara twaburijwemo icegera c'umushikiranganji wa mbere wa Ukraine mw'itangazo yacishije ku mbuga ngurukanabumenyi yagirije ingabo z'Uburusiya ko zazibiye amabarabara avuga ko ibi binyuranye n'amategeko mpuzamakungu yo gutabara umushikiranganji wa mbere wa Ukraine nawe mu kiganiro yahaye televiziyo y'Amerika ABC yahakanye ibivugwa n'Uburusiya bwigamba ko buriko buratsinda intambara muri Ukraine avuga ko Ukraine imaze kwisubiza ibisagara n'uturere amajana icenda Uburusiya bwari bwarigaruriye muri ico kiganiro na ABC uwo mutegetsi yumvikanishije ko igihugu ciwe cifuza inyishu ya kidiplomasiya hagati aho perezida wa Ukraine nawe asaba ibihugu vya rutura kongereza ibihano ku Burusiya na cane cane mu vy'igitoro n'amabanki urakoze diane leta ya afurika y'epfo yarungitse abasirikari gufasha gutanga imfashanyo no gukora ibindi bikorwa byo gutabara mu ntara za kwazulu natal yatewe n'imvura isiganya nyinshi yateye imyuzure yahitanye abantu barenga amajana ane na mirongo ine ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jeffrey mutagoma igisirikare cya afurika y'epfo cyatangaje kuri uyu wa mbere ko cyahawe amabwiriza yo kohereza ingabo ibihumbi icumi mu bikorwa by'ubutabazi birimo gutwara imfashanyo no gutanga ibikorwa by'ubuvuzi igisirikare kandi kiratanga indege za kajugujugu zifashishwa muri ibyo bikorwa by'ubutabazi n'ibyo guhuza ababuranye n'ababo iyi myuzure yasize iheruheru ababarerwa mu bihumbi itera ibura ry'umuriro w'amazi n'amashanyarazi idurban umwe mu mijyi ifite ibyambu bikomeye muri afurika umuyobozi w'intara ya kwazulu natal ejo ku cyumweru yatangaje ko abahitanywe n'ako kaga bamaze kurenga magana ane na mirongo ine na batatu mu gihe abandi mirongo ine na batatu bagishakishwa urakoze jeffrey dukubitire muri somaliya aho umurwi w'intagondwa za al shabab wakoze igitero ahakorera inama nshingamateka batandatu bakomerekeye muri icyo gitero inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diane ninahazwe mu butumwa umushingamateka abdirham abishakur wa sam ari mu bitoreza kuba perezida yacishije ku rubuga rwe rwa facebook yavuze ko mu bakomeretse harimo abamucungera umutekano babiri ico gitero al-shabab yemanze cagabwe mu gihe abaheruka gutorerwa ubushingamateka muri somaliya bari bakoranye uno munsi batora indongozi zabo ibiro vy'umushikiranganji wa mbere muri somaliya vyateye ivyatsi ico gitero bivuga ko ari igikorwa c'iterabwoba cakozwe mu ntumbero yo gutera ubwoba abashingamateka no kuburabuza ibikorwa vy'amatora bisa nk'ibiriko birasozerwa umushikiranganji wa mbere wa somaliya akaba yasavye abashingamateka kwihutisha amatora imbere y'igitero co kuri uno wa mbere abashingamateka bari bumvikanye ko botora uwutwara inama nkenguzamateka igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ku kwezi uwutwara inama nshingamateka nawe bakamutora igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi abashingamateka bagaheza bagatora umukuru w'igihugu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu aha mukamenya ko amatora y'izo nzego amaze amezi adindiye bivuye ku kunyinyurana kuri hagati y'umushikiranganji wa mbere na perezida mohamed abdullahi mohamed azwi cyane ku izina rya farmojo
barakoze bagenzi bacu jeffrey na diana badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamananira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini umuyobozi mukuru wa ekleziya y'abangilikani mu bwongereza musenyeri justin welby kuri uyu w'imana yari yamirije umugambi n'amasezerano yabaye hagati y'ubwongereza n'u rwanda afite intumbero yo kurungika mu rwanda abimukira binjiye mu bwongereza bashaka ubuhungiro ariko badakurikije amategeko musenyeri welby yavuze ko iyo uyu mugambi uteye kubiri no gushaka kw'imana musenyeri wilbi yavuze ko iyo gahunda inyuranije n'ugushaka kw'imana
mu gihe hakiri ibibazo ku kamaro k'iyi gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu mahanga ibikubiyemo ni ibya politiki n'abayikina ariko igomba gushingira ku byo dusabwa n'imana kandi ntibyujuje ntabwo iyi gahunda ifite ubutabera dukura mu kuzuka k'ubuzima bwatsinze urupfu ntabwo ifite imbaraga zo kuzuka kwahishuriwe bwa mbere abadahabwa agaciro kubera ko ari gahunda ifasha abakire n'abanyantege ntabwo ari gahunda ikubiyemo inshingano zacu nk'igihugu gishingiye ku mahame ya gikirisitu kubera ko guha abandi ibyo twari dushinzwe ngo babidukorere nubwo wabiha igihugu kivuga ko cyateye imbere nk'u rwanda bitandukanye n'imimerere y'imana nyirizina iyo yiyemeje kwishyiraho ibyaha akadupfira ku musaraba
musenyeri justin welby umukuru wa kiliziya y'abangilikani mu bwongereza hagati aho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwongereza priti patel yashubije abashyira mu majwi gahunda ya leta avuga ko nabo ubwabo nta bisubizo batanze mu nyandiko yasohoye mu kinyamakuru times afatanije na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta yavuze ko gahunda yatangajwe igamije guhagarika ubu ubucuruzi bw'abantu butuma benshi bapfa bongeweho ko miliyoni ijana na makumyabiri z'amapawundi zizatangwa mu ikubitiro n'ubwongereza zizakoreshwa mu guhanga imirimo kubera ko ubushomeri buri mu bitera abantu kwimuka
turagushimiye venuste nshimimana kuri iyo nkuru dushikirije mu rundi naho abanyagihugu baba mu bisagara no mu ntara zitandukanye ntibaratahura neza akamaro ko gufata urucandago rw'ikiza ca covid cumi n'icenda ico kibazo kikaba kitari mu banyagihugu gusa kuko no muri bamwe mu baganga ibonekeza abavuga ko kwicandagisha no kutabikora arico kimwe ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tierive ndayishimiye ari kigali mu rwanda mu gihe ibihugu byinshi ku isi abanyagihugu bagenda bahimirizwa kwicandagisha covid cumi n'icyenda mu burundi ho abanyagihugu baba mu bisagara bitandukanye no mu ntara z'igihugu babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko amakuru barufise ko atari meza kandi ko batanashishikarizwa kubikora bityo bakumva ko kwicandagisha ataco bimaze incansho ya covid mu burundi ko ndayibona ntikenewe nk'ubu muri kino gihe kovide twe dusa n'abamaze kuyibagira twamaze kubona ko ata kovide ikaze mu burundi rero gushuha ngo ngiye kurondera vaccin nta kamaro je ndayibonamo indwara isanzwe nk'izindi zose gufata iyo vaccin bavuga yuko ishobora no kuba ifise ingaruka mbi ku magara y'abantu uraraba ikintu ugiye kuyitereza iyo vaccin ukabibura byose nigeze nikingiza kubera n'abikingije baragwaye zarabazaniye ingaruka umwe mu baganga bakira abagwaye umunsi ku wundi ku ivuriro rimwe riri mu gisagara ca bujumbura atashimye ko amazina yiwe n'amazina amajwi ashigwa ahabona yavuze ko n'abaganga benshi bataricandagisha nawe nyene arimwo ndetse kandi ko bakira abagwaye benshi baza kwivuza covid cumi n'icenda baricandagishije agasigura ko uru rucanco batabona ico rumaze ku bwanda sinikingije kandi nta n'akamaro na kamwe ndabibonamo kuko twakira benshi bikingije mugabo bagaheza bakarwara iyo korona virusi nta gaciro twabihaye na cyane cyane ko leta mu minsi ya mbere itashigikira abaja kwicandagisha yavuga ko bamaze kugira icyo baba batowe baza leta ku bijanye n'ibibanza byakira abantu bifuza kwicandagisha ndetse n'ibikoresho byifashishwa muri ibi bikorwa umuyobozi arongoye intara imwe y'ubuvuzi mu Burundi nabo twahinduye amajwi yavuze ko n'abashaka kwiteza urwo rucanco baba muri izo ntara abamanuka i Bujumbura kuko nta bikoresho n'ahategekanirijwe gukorerwa bihari bazi yuko mu gihugu cyose byari ibibanza byari bujumbura umengo bitatu basereramwo bagise ntizigeze riduga ruguru wuzuye ukeneye yamanuka i bujumbura ukeneye kugwiceza ntibyaca ntibija muri beperi ntibinakenewe ko beperi rimenye umuntu nyene niwe atumbera aho hantu akagwiteza ibi bimeze uko mu burundi mu gihe no mu ndwi iheze mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe inama nshingamateka yakiriye insiguro z'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruhunyanganda sida ku bijanye n'imfashanyo yatanzwe na banki y'isi ingana na miliyoni mirongo itandatu z'amadolari y'abanyamerika nzeyimana silivi akavuga ko muri ayo mafaranga miliyoni mirongo itandatu z'amadolari zatanzwe imiliyoni mirongo ibiri ari izo kuzogura urucanco rwa kovide cumi n'icenda nayo imiliyoni mirongo ine nazo z'amadolari y'abanyamerika zikazogura ibikoresho byo kwa muganga aha hakaba harimo za rusehabaniha mirongo itanu ivyuma vyo guhema mirongo itatu bizokoreshwa mu bitaro vy'amakomine hamwe n'ibitanda icumi icumi muri buri bitaro vya komine gusa bamwe mu bashingamateka bakaba barabajije umushikiranganji ko ayo mafaranga adashobora gukoreshwa mu bindi bikorwa bikorwa na cane cane ko hari n'izindi ncanco zaguzwe ariko zitarakoreshwa hari n'ababajije akamaro k'izi ncanco banabaza ku kibazo kijanye n'inkurikizi zishobora kwaduka inyuma yo kwicandagisha abo bizobazwa
akamaro ko kwikingiza ni akahe umukuru w'inama nshingamateka gerard ndabirabe yishuye aba bashingamateka babajije ibijanye n'ingaruka zishobora kwaduka ku bicandagishije ibi bikurikira reka harya bakunze kugize habaye ivyo segondere atacyo kiwirukwa kandi ntibyorokere gutoza kuvuga yuko ngo aribo bijanye abantu bashika ibihumbi cumi na bitatu n'ijana na mirongo ine na bane akaba aribo bari bamaze kuronswa urucanco rwa coronavirisi kugeza ku igenekerezo rya cumi na gatatu z'uku kwezi nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwabitangarije inama nshingamateka abantu ibihumbi umunani n'amajana icenda na mirongo ibiri n'indwi bakaba bararonse urucanco rwa johnson and johnson naho abashika ku bihumbi bine n'ijana na mirongo umunani n'indwi bakaba bararonse urukingo rwa sinopharm umushikiranganji silivi nzeyimana akaba yarabamenyesheje kandi ko mu bijanye no kurwanya ico kiza abarundi basa n'abadebukiwe no kwicandagisha hari naco gituma hakenewe gusubira kubahimiriza Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali Thierry turagushimiye tukivuga kandi ku Burundi umugambi wa leta wo kororera mu ruhongore urakurikizwa neza mu ntara ya Ngozi biremezwa n'abarimyi gashimangirwa n'umuyobozi w'igisata cy'ibidukikije uburimyi nibaza ko iyi nkuru tugiye kubashikiriza ari inkuru ifise ijanye n'ibura ry'igitoro mu Burundi muri iki gihe iyo nkuru twaba twayiteguriwe na Desire Hatungimana aho ni hamwe hari amahinguriro mato mato yenga amavuta ava mu kigazi bagenzi bacu bashoboye kugendera ni ku ruzi dama ku mutumba nkayamba uvuye mu gisagara ca Rumonge werekeza ibujumbura ayo mahinguriro akaba yarahuye n'ikibazo kidasanzwe c'ibura ry'igitoro kuri ayo mengero uko ari atatu abakozi baharangurira imirimo bavuga ko bakoresha igitoro co mu bwoko bwa mazutu gisanzwe kitaboneka cane muri kino gihe bemeza ko ibikorwa bisa n'ivyahagaze kubera ibura ry'ico gitoro ibikorwa ntibi gishobora kugenda neza kubera tumaze kuba tubura igitoro nta kindi kintu dukoresha aho gukora neza bica bisubira inyuma kubera ibikoresho bitaba bikwiye nk'uko bikenewe twokero nka tugikura heko ta sitasiyo usanga ziriko zitanga igitoro naho wogenda urondeye kaja kamagenda ukaronka ku buzimbe ugaca uronka dukeyi naho nyene abakiriya kugira ngo urabe ko wobungabunga abakiriya abantu bagenda twemera gukorera mu buhombe nk'uko babandanya babivuga inkurikizi nuko n'akazi gashobora guhagarara umwanya uwo ari wo wose ivyo bigashobora gutuma amavuta agabanuka cyane agakena gose ku isoko ubuhoho bizohava byonyoka kuko hari naho tuzohava duhagarika gukora hejuru y'igitoro umwimbu w'amamesa uzoca ugabanuka cyangwa umwimbu w'imise nawo nyine ugaca ugabanuka turashobora kubiga tutari turashobora kubura nk'ubusa tukirirwa tutari kumva y'icyo gitoro abo bantu biyungunganya mu guhingura amavuta avuye mu bigazi basaba leta gukora uko ishoboye kose kugira ikibazo cy'igitoro gitorega umuti ikintu dusabye leta twege abanyagihugu boshobora kutukorera igikorwa cyihuta barabe bakubita imitwe barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kori ya duwani muri oberi kugira kitoro kiboneke abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereza intara ya rumonge ikaba ifise amahinguriro mato mato y'amavuta y'ibigazi agera kuri ijana na mirongo ibiri n'atatu mu gihe cose naho hakaba haharugwa ayagera kuri majana ane na mirongo ine n'ane ivyo bitigiri bitangwa n'ikigo OHP kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikigazi ico kibazo c'ibura ry'igitoro kiribonekeza kandi no mu gisata c'uburovyi bamwe mu barovyi bo kumweha w'uburovyi wa Rumonge bavuga ko kubera ikena ry'igitoro nabo nyene bashobora guhagarika akazi iryo kena ry'igitoro ngo ririko riribonekeza cyane kuko arico basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka misi yose ubwato bwose kugira bwinjire mu kiyaga bwategerezwa kuba bufise n'imiburiburi iritiro mirongo itandatu z'igitoro ariko buronswa iritiro ziri hagati ya cumi na mirongo ibiri gusa naje mfise ubwato ngaha umpa iritiro cumi n'iritiro mirongo ibiri zishobora kwinjira mu mazi ntikinkwiye kubera ugenda kurondera imboga ahantu tofauti iyo tubuze igitoro tugira ingorane kuko ntituroba kuko imboga hari igihe bisaba yuko tuzikura kure kandi imashini zacu zinywa amavuta menshi hama na babandi bamwe baje kuyironka hariya bamwe bayivoma mu ijoro baca bayidandaza ku giciro bigombeye muri make turafise ingorane nk'ubu tugiye kugara akazi ku mvuze igitoro abo barovyi bakababazwa n'uko iyo birutse hirya no hirya bakaronka igitoro kivuye ahandi nk'ibujumbura abajejwe umutekano ngo bagifata nk'icamagendo ivyo bikaza bisongera isibe kiguzi bujumbura kizanye mu muduga nawe hejuru y'icakazi uza wumva abapolisi nabo mwibarabara ngo igitoro ngo nica amagendo bakagifata sezi igitoro kiguri ku bujumbura kikaza mu rumonge iyo ni magendo canke n'umuntu aba aranguye hejuru aje kugira akazi kiwe kwanza abaguze hejuru yo aje gukora akazi kiwe k'ikirovyi abo barovyi bagasaba ko boronswa igitoro gikwiye igihe kibonetse mu ntara ya rumonge iciyumviro cyashigikiwe na buramatari w'intara ya rumonge consolateur nitunga akavuga ko mu gihe igitoro kibonetse abarovyi boshigwa imbere bagahabwa n'ibiburiburi amaritiro mirongo itatu murazi yuko abarovyi baratubeshaho mu kuja kuroba hanyuma bakaturonsa amafi ni vyiza yuko boraba bakabongera agatoro kugira ngo bashobore gushika iyo barondera izo fi kubera ko kenshi usanga atari hagufi cane amaritiro cumi ni make nifuza yuko abatanga igitoro bogerageza kugira ngo abarovyi babaha agatoro gakwiye iyo kabonetse kuko turabona neza yuko bigoye ariko vyose ni ugusaba imigwi yose kuyihangana kubera ko ni ikibazo c'isi yose buramatari ahamagarira kandi abapolisi gusuzuma ko umurovyi afise ivyangombwa vyatanzwe n'intara maze ace yoroherezwa gutwara igitoro akuye mu tundi turere tw'igihugu mwomenya ko amato yose ari ku myeha ya rumonge arenga amajana indwi nayo mu kiyaga ca tanganyika ayo mato y'uburovyi akorerayo ashika ibihumbi bitatu
urakoze desire tubibutse inshuti mwese ko muriko mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ingwano uburusiya bubandanya mu gihugu ca ukraine ubu imaze amezi arenga abiri iriko iragira ingaruka zikomeye za politike n'ubutunzi ku isi izo ngaruka ziriko zibonekeza bikomeye ku bantu bava mu mihingo itandukanye y'isi harimwo n'akarere k'ibiyaga binini vya afurika mugenzi wacu fidele niyongabo yaravuganye na professeur prosper niyoboke yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza zitandukanye mu burundi hamwe na gerard birantamije umushakashatsi mu kigo repi c'ubushakashatsi ku bijanye n'indero na politike muri kaminuza Université libre de Bruxelles ari mu Bubiligi dutangure dutega amatwi Gerard Birantamije avuga ukuntu izo ngaruka zifashe muri iki gihe ku isi na cane cane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere birimo n'ibihugu vyo muri Afrika no mu karere k'ibiyaga binini ingaruka agenda zishyira mu mitsigiri itatu umugwi wa mbere cyangwa umutigiri wa mbere ni ingaruka ku bijyanye n'ubutunzi bw'ibihugu bya afurika iyo tuvuze ibihugu bya afurika byose ntibifise ingorane zimwe afurika ntidushobora kwifata nk'igihugu kimwe mugabo urabye nko ku bijyanye n'ibi by'imfungurwa umugenzange yavuze ibitari bike ibihugu mirongo itatu na bibiri ku mirongo itanu na bine byari bisanzwe bitunzwe n'ibyo bikura muri ibyo bihugu bibiri haba muri Ukraine haba mu Burusiya uravye nko ku bijanye n'ingano uburusiya aribyo gihugu ca mbere kirima cimbura ingano kikadandaza n'ingano ku isi ukraine naco ni igihugu ca gatanu urumva ko uteranije ivyo bihugu bibiri ku isi bifashe nibaza ko bidandaza ku isi nk'ica gatatu c'ingano zose zibaho ku isi hari ibigori hari ibijyanye n'iki gitoro yavuze murazi ko uburusiya ico gihugu ca kabiri gicimbura kandi ikadandaza ibitoro aho sinavuze ibijyanye na gaze n'ibindi izo ngaruka rero bica zibonekera ku ingene ibiciro bica biduga ku masoko y'ibyo bihugu byo muri afurika ibihugu bitari bike biramaze gukoma induru bivuga yuko ibiciro byamaze kuduga ahandi naho ugasanga n'ibyo bintu ntibiboneka ku isoko igitoro rero cyaraduze kiva ku madorari mirongo ibiri n'atandatu kijya kuko yarenga ijana na mirongo ibiri n'icyenda mu gihe cy'ukwezi kumwe bikaba byaherukwa kubonwa mu byo bise crise petroliere yo mu bihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo na gatatu ni ukuvuga rero ibihugu byacu byo muri afurika n'aho iyo ngwano rikibera ahandi byobyo nabyo birabishikira icya kabiri ku bijyanye n'ubutunzi murazi yuko hariho ibihano byafatiwe uburusiya bifashwe n'ibihugu by'uburayi n'ibihugu bya amerika ibyo bihano nabyo icyo novuga kininiya gikomeye ni igihano bita gukuraho uburusiya mu kintu bita swift ni ukuvuga uruhererekane rw'amafaranga ku isi biciye mu ishyirahamwe ryitwa swift ngoma mperaheze kuri ibyo bijyanye n'ubutunzi ariko ugiye naho ku ngorane zijyanye na politike urabona yuko ubu hari ingwano ingwano si iy'uburusiya na na ikirere gusa hari ingwano izino kwita mu gifaransa amayideoloji ubu ibihugu byinshi byo muri afurika usanga birondera gushyigikira uburusiya kuko byinshi usanga bifite intwaro isa n'iyo n'ihari mu burusiya ibyo bita rezotoritarizme ubundi mugwi nawe ukaba ugizwe n'ibyo bihugu bya burayi n'ibindi bihugu bike bike byo muri afurika nabyo bivuga biti twebwe tubona akazoza k'ibihugu byacu muri muri demokarasi iyi nk'uko tuyibona mu bihugu by'i burayi icyo ni ikintu gikomeye kuko afurika urabona yuko ibihugu byo muri afurika bitarashobora kubona yuko bishobora byo nyine gushiraho intumbero y'ingene ibona ivya politike bibandanya vyegamira uyu mugwi canke uriya murakoze ibiciro by'ibifungurwa twari ko turavuga n'amasoko ntanganguvu nka gaze ibitoro ntivyitezwe ngo gusubira hasi n'ingoga nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe oecd rijejwe iterambere mu butunzi no gufashanya ifise icicaro ipari mu bufaransa kuri wewe prosper niyoboke mu gihe ivyo biciro bititezwe kugabanuka nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza n'izihe ngaruka bizogira murakoze kuri icyo kibazo ingaruka mu gihe ibiciro biguma biri hejuru ni nyinshi cyane na cyane cyane ku bihugu muri rusange bikenye na cyane cyane ibihugu byo muri afurika ni ukuvuga ko ibindi bihugu byo birafise amikoro ibiciro biraduga baraheza bakikora ku buryo bafise bakaraba ingingo bashyira mu ngiro zo gukingira abaguzi no gukingira amashyirahamwe amwe amwe mu gushyira ubushobozi mu gushyigikira yaba mashyirahamwe cyane mu gukingira abaguzi mu gufata mu gufasha ko ibiciro bitabumurengera aho rero ni ibyo leta iyo ziheza zigashyira mu ngiro ariko mu bihugu byo muri afurika biba bisanzwe ibihugu binakenye cyane ibihugu bibaho bibeshejweho ahanini n'imfashanyo z'ibyo bihugu bindi bisa n'ibiteye imbere hama kubera iyi ngingo kubera icyo kiza kuri iyo ngwano ibihugu byari bisanzwe bishyigikira ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa bikenye bizoza bigorana kuko nabyo bisanzwe ko biranigana kugira bikingire ubushobozi amasoko yabyo bigaheza bigatuma izo mfashanyo cyangwa ukuntu bahora basiga ibihugu bindi kugira bishobora kuronka ingufu nabyo binyine byokingira abavuzi bikingira amasoko yabyo ndetse bikagira ikibazo kinini icyo nababwira ingaruka ya mbere yoyo amapfa ubu haracyari hasi sinavuga ko turabibona neza ariko nk'ibihugu cyane cyane byabaho bibeshejeho n'imyimbu cyane cyane nk'ibinyampeke bijya twita amasereyare biva muri ikirere no muri risi bavuga ahanini baravuga ibihugu byo muri afurika yo haruguru ibihugu bita bya magrebe nka za egipti gushyika mbere hepfo ngaha muri za sida mbere murashaka nta mu karere ka afurika y'ubuseruko nk'ibihugu nka kenya u rwanda na tanzania ahanini byabeshwaho n'ibinyampeke biva muri ibyo bihugu bya ikirere na risi ku rugero rurenga ruri hafi ya mirongo irindwi ku ijana ibyo biraheza bikazagira ingaruka mbi ku biciro byinshi hano bereka nk'uku mu burundi dufata ikidandazwa cyangwa ikintu dukunda gusanga ku isoko cyerekeye abaguzi benshi ni ubabwira nk'ibinyobwa yaba ibinyobwa bya burarudi ahanini bikorwa bifatiye ku ngano izo ngano nazo murumva zava hariya ibiciro nk'iby'ibinyobwa biduze igiciro cy'igitoro cyaduze nibyo baheza bakitegerezaho ibindi biciro by'ibindi bidandazwa biduge bidufasha biduga hama murazi ubushobozi bw'abaguzi basanzwe cyane cyane nka mu burundi cyangwa mu karere cyangwa muri afurika ikenye bizotuma haba amapfa bizotuma mbere ndetse n'ubutunzi n'ingene navuga iby'ubutunzi byari bitunganije b'ibihugu bizogora kuronderwa inyishu reka tuje ku mirongo ya telefone dufise ndori icimpa ndi muri zambia ufise ikibazo baza batumire icyiyumviro ni icyiyumviro numvise bahejeje gushikiriza mu kantu mukivuge ndahejeje kumva muri iki kiganiro nyine buri munsi sinzi ko ari umutumire ariko aravuga yuko ibihugu bigira ingorane hari ibihugu bikennye byo muri afurika rero nagira mbaze ikintu kimwe none burya iyi ntambara bitera ingaruka mbi zoba ziza ku bihugu bikennye cyangwa n'ibi bihugu biteye imbere nabyo nyine birashikiye murakoze turabashimiye rindora ikimba dufise kandi niyo ngabo jean uratwumva uri he ufise ikibazo cyiyumviro ubishikirize
ikibazo nagomba gushyikiriza icyumba nagomba gushyikiriza kijyanye no kuba ibintu biri kuririmba iyo mu gihugu cya ikirere biri kubiteza ubukene mu bihugu byinshi ni uko bamwe bamwe bashobora kugira uko bakwitwara cyane cyane mu bintu bijyanye n'ibintu byabo bafite kugira ngo ibiciro byabuze bakagerageza kudaterehereza abaguzi kumvikana no kugira kwetorera ku buryo ibiciro
murakoze turabashimiye nze kuri gerard birantamije ndora icyimpa yabajije yashikirije icyumviro aravuga ngo iyo ntambara ntiriko igira ingaruka gusa ku bihugu bikenye ngo no ku bihugu bitunze irabigira ko ko nari nabivuze nari nabivuze ko byose izo ngaruka zirabikora ko ariko ibikenye kurusha ibindi ku isi nivyo uh, bigiramirwa kurushiriza hama yariko aravuga ngo nta kuntu izo mpande ziriko zitana mu mitwe ziri mu ntambara ni ukuvuga Ukraine n'Uburusiya ngo boja hamwe ngo bagatorera inyishu amatata ari hagati yabo ngo bakavugana ivyashikirijwe na ndori cimpa mubibona gute birantamije
ndori cimpa byumvikana intambara yateye mu burusiya muri ikene itewe n'uburusiya birerekana neza yuko atari ibihugu bikenye gusa biriko birabona ubutunzi bwabyo buhera nk'ifu y'imijiro ubukene nabwo bwinjira n'ibihugu bitunze urabona yuko bifise biri muyabira uri kuraraba nk'igihugu c'ubudagi cyari gisanzwe gifise gitunzwe n'ujya mwuka bita gaze uva mu burusiya ku rugero rurenga rurenga mirongo itandatu ku ijana cyangwa ibihugu bindi by'i burayi urabona yuko ubu biri mu yabira bivuga biti ubu none ko uburusiya bugiye kugarira rubine y'iyo gaze twe tugiye kuyikurahe kugira ngo nihaza cya gihe cy'uko hakanya cyane dushobore gushushaho tuba icyo ni ikibazo gihari cyerekana yuko ibihugu bituza nyine bifite ikibazo bivanye n'uko nk'uko na nabivuze mu kanya ubu isi eh, ibihugu byo ku isi byose atagihugu na kimwe gishobora kuvuga ko cikwije atagira kimwe gishobora kuba gitunze gusumba ibindi ahubwo byose usanga ari magiriranire eh, mu bivanye n'imigenderanire baba bafitaniye bivanye n'ingene amashirahamwe eh, ateza imbere ivyo bihugu bakorana n'ibindi n'ibindi
Eh, turagushimiye fidele niyongabo n'abatumire bawe ko- kuri iki kiganiro nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye enjeniyeri na producer yadufashije kwegeranya ibiganiro eh, diodone cubahiro turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutiza amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese